Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo ya FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri hano muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ikiganiro ni muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muri isanga rero nshuti nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mbibutsa ko mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ku mirongo migufi short waves uh, metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora ariko no kudusanga ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga kandi no kuri email radiyo yacu harobaze gmail akadomo kome aho muduha inama n'ibitekerezo ndetse n'ibibazo ku byo mwifuza ko tubaganiriraho ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatanu ni ikiganiro twateganyirije abagore twongeye kubahamagarira gukoresha uyu mwanya ijwi rya amerika ryabahaye ntimukiheze imwe rero mu ntego z'ijwi rya amerika ryari rifite serivisi igitangira yari uguhuza ababuranye n'ababo nyuma y'amarorerwa yabaye mu rwanda hari abo twabashije guhuza hari abamenye amakuru y'ababo bamwe amakuru yabaye meza abandi mabi mu buzima niko bigenda kugeza ubu ariko hari n'abagifite icyizere cyo kuzaba, kuzabasha umunsi umwe guhura n'ababo baburanye cyangwa se byibura bakamenya amakuru yabo ubwo rero uwaba afite amakuru yafasha mugenzi we yaza kutubwira ari abanyarwanda ari n'abarundi batandukanye uh, n'ababo aho bari hose iki ni ikibazo kireba buri wese ikibazo rero cy'abanyarwanda n'abarundi ndetse n'impagarara cyangwa se amakuba ku isi arugarije imiryango hirya no hino ikomeje gutatana bitewe n'ubushyamirane n'amakuba adaturuka ku bikorwa bya muntu komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare seyiseri ivuga ko hashize imyaka itanu uwo mubare uri hejuru hakurikijwe rero imibare uwo muryango utangaza umubare w'abantu bashakisha ababo csr yakiriye wiyongereye ku gipimo cya hafi mirongo cyenda ku ijana hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na kabiri n'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uwo muryango wakiriye ubutumwa bw'abantu ibihumbi cumi n'umunani mu mwaka ushize wonyine ishami rya csr rikorera mu rwanda ritangaza ko kugeza ubu rifite abasaga igihumbi baburanye n'imiryango yabo ikavuga ko abagera kuri magana inani ari abarundi bashakisha ababyeyi ni abana b'abarundi bashakisha ababyeyi babo uyu munsi rero turaganira kuri iki kibazo cy'ababuranye n'ababo twibanda cyane cyane ku bana baburanye n'imiryango yabo bashakisha cyangwa se ababyeyi bashakisha abana babo baburanye kubera uh, imidugararo cyangwa se ibiza uyu munsi turavugana turaganira na uh, bwana felix karekezi ashinzwe uh, gahunda yo guhuza imiryango mu muryango cyangwa se komite mpuzamahanga itabara imbabare csr mu rwanda nagira ngo ntabatindiye rero tumwakire bwana karekezi muraho neza
muraho neza cyane ndabashimiye yitwa karekezi felix umuryango mpuzamahanga wa croix rouge cyangwa se komite international de la croix rouge kigali murakoze rero kuba mwadutumiye muri iki kiganiro ye reka mbashimire cyane ko mwaduhaye uyu mwanya mwahaye uyu mwanya abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa mukora gifasha abantu eh, benshi cyane cyane abana n'imiryango yabo batandukana atari ku bwabo nagira ngo mu gutangira mutubwire nka ibikorwa mukora ah, n'aho mubikorera muri makeya
yego murakoze fpr muri iki gihe ubikorera cyane cyane mu nkambi hari aho dukorera muri za transit center aho bakira impunzi zikigera mu gihugu tubafasha hari uburyo bwa telefoni tubatiza bagashobora kuba bahamagara imiryango yabo abafite amatelefoni y'aho baturutse cyangwa se tukabaha tukabafasha mu bundi buryo bwo kwandika ubutumwa ni ubutumwa usanga abantu benshi barabumenyereye aba ari mesaje kuba ruje ifite agasaraba abantu benshi bara- barabimenyereye akandikira umuryango mu gihe abo yandikira nta telefoni bafite turabikora ikindi tubikora ni uko tubafasha nk'abakeneye hari igihe umuntu aza ahantu ari atabona uko ashobora gusharija telefoni ye kugira ngo ashobore ku- kuvugana n'umuryango ibyo nabyo turabikora ikindi ni igihe eh, hagize nk'ubati umubyeyi wanjye sinzi ahantu aherereye umwana cyane cyane ubu niho dukorera cyangwa se umubyeyi akavuga ati umwana wanjye sinzi ahantu aherereye icyo gihe afungura icyo bita teresingi risesi ni fomu cyangwa forumire yuzuza akerekana amakuru yose asho- a- yerekana aho umwana ashobora kuba aherereye hanyuma tukazamushakisha byadukundira tukamuhuza Mhm. kugeza ubu se mumaze kubasha guhuza abangana iki eh, mu gi- kuva mutangiye ibyo bikorwa byo guhuza imiryango yatatanye
ubundi iyi serivisi yatangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane imaze guhuza abantu bagera mu bihumbi cumi n'icyenda magana arindwi na batanu kuva icyo gihe hanyuma mu minsi ya- itambutse cyangwa se igiye birebana n'impunzi z'abarundi bari mu gihugu imaze guhuza abana bageze kuri magana abiri bari barageze mu gihugu ariko bakagera mu nkambi bagahungira mu nkambi zitandukanye hari abo twahuje nabo hano mu gihugu tubavana muri transit center tubajyana tubahuza n'ababyeyi babo mu nkambi hakaba n'abandi twafashije gusubiza mu gihugu uretse ko imibare yaracyari mitoya cyane Mhm. Ye, abana rero mufasha ni abari mu mu rwanda baba urumva impunzi z'abarundi cyangwa se n'aba- na- na- n'abanyekongo umwana cyangwa se Yego, umubyeyi wese n'abandi- ubitabaje muramwakira
kumwakira umuntu ufite ikibazo cy'uko yatandukanye n'uwe bitewe n'intambara cyangwa se indi midugararo abo bose turabakira baba abanyarwanda bari mu abanyarwanda nabo bafite ibibazo nk'ibyo kuko hari abanyarwanda batandukanye n'imiryango yabo kera mu gihe cya jenoside cyangwa nyuma y'intambara mu ntambara zagiye zisanzwe ziba muri iyi regiyo yacu abo bose iyo batwegereye turabafasha tukabahuza n'imiryango yabo mu gihe bafite amakuru ahagije yerekana imiryango dufatanyije na kuraruje kuko komite ya- ya kuraruje mpuzamahanga yakira cyane cyane ibirebana n'abana hanyuma kuraruje y'u rwanda yakira ibirebana n'abantu bakuze Mm. Ye, ubwo turaza gukomeza tugende tubiganiraho mutubwire u- uburyo mukoresha ariko nk'uko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire jean de dieu uranyumva jean de dieu
yego ndabumva ye urahagana hehe
ndi igitega mu ntara ya gitega yego Mu- mwiriwe mutuye munsi
turashyikiriwe neza turashima n'ukuri nuko nuko hanyuma i- ufite ikibazo cyangwa n'icyiyumviro ushaka guterera
jewe n'icyiyumviro nashaka guterera Mhm. yego halo yego komeza
yego urumva ku bisanzwe ugiye kuraba ku bana batandukanye n'ababyeyi
yego komeza ndashaka kuvuga ngo ni uko ngiye nk'ubu ino mu ntara ya gitega ndazi umuntu aheruka gutahuka avuye mu rwanda Mhm.
ariko ashitse ino yatubwiye ko gushika ino vema yaciye mu manyanga urumva ya- yababeshe ko agiye gukina umupira akaba butoroke urumva yuko ngo babafata hariya hariho ababyifuza ko botaha ariko bakabura uburyo baza
Mm, aha ntabwo ariko twe turimo turavuga ikibazo cy'abana batandukana n'ababyeyi tuvuge nk'abantu barimo bahunga ah, utwana ta- hari igihe tuzimira tukazimirira mu bandi bantu bajya- bagira amahirwe bakamubona cyangwa se akaba- akababura bakaburana ku buryo bagerageza kubashakisha Ah, uyu muryango rero umu- wa kuruwa ruje urabahuza ugahuza ababyeyi n'abana batandukanye Ah, ntabwo icyo kibazo aricyo turimo tuganiraho none ahangaha
Okay, ku bijyanye n'icyo ntacyo urumva icyo nukora ni uko noshimira umuryango wa Croix Rouge kuko urumva icyo ni igikorwa cyiza bagerageza gukora
Mm, yego
mu gushobora guhuza abo baba bagize kandi n'ibyo kurumva iyo bariko barahunga umwe wese yiruka agenda usanga hari abana bato bato usanga bataye ndetse n'abakuze bigashyika usanga batandukanye urumva icyo ni ikintu cyo gushima ndetse tunabankuraja kugira ngo babandanye kuko uburyo nubwo igihugu gishobora kuba gitekanye birashika ugasanga nk'ubu murabona aho twimirije ibihe by'amatora hari igihe usanga hatabuze akantu kacamwo katameze neza gashobora gutuma habaho ikintu gituma abantu bamera nk'ababaye desitabilize gato ugasanga abana ntibakiri kumwe n'ababyeyi icyo rero ni igikorwa cyiza nobashimira ndanabasaba ko bobandanya bagikorera ko cyane Ye, urakoze cyane jean dodi Eh, ni ni ibintu byumvikana ko eh, umubyeyi utandukanye n'umwana we ah, bimugora aho aba ari hose aba agitekereza ko umunsi umwe azashyira akamubona Mm, hari n'ubutumwa mm, nshobora kuba naheraho none ahangaha ah, bw'umubyeyi wanditse ashakisha umwana we Ah, yanditse avuga ati nitwa tuyizere kasirde nizere ko ubu ngubu adukurikiye cyangwa se n'uwaba amuzi akaba azi amakuru yabo arangisha eh, yagira icyo amumenyesha cyangwa se akamenyesha na- n'umuryango wa croix rouge Eh, yagize ati nitwa kasiride tuyizere ndashakisha abana banjye twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi nashakanye na ruzinda na kirete tubyarana abana batandatu muzayire ivone mugunga ive ruzindana erike kayirangwa delphine muberwa clarisse na mugabe kizito ku itariki ya eh, ya karindwi ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari itangiye natandukanye n'abana banjye bajyanywe na ba nyirasenge bari batuye ikibeho bavuga ko ariho bazabona ubuhungiro umugabo nawe yahungiye ikibeho asanga abana njyewe mpungira ahahoze ari i butare ngeze i karama abavuze abavuye ikibeho bambwira ko umuryango wanjye washize bitinze namenye ko ruzindana erike na kayirangwa delphine bajyanywe n'abafaransa mu nkambi yabo yari i bukavu nyuma baje kuyimurira mu nkambi y'abafaransa muri zambiya nyuma sinongeye kumenya amakuru yabo nakomeje gushakisha ariko ubushobozi bumbana buke none bavandimwe nabasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana muntangira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zose jyewe ndi mama wabo ndababaye cyane ashyiraho rero na nomero za telefone ze agashimira ubwitange abazabimufashamo bose nyuma ashyiraho n'amafoto ya famiye yose ifoto y'umuryango ubwo rero niba hari uwaba afite amakuru yaba azi kuri eh, ubu butumwa bwa tuyizere kaseride yaza kugira icyo atubwira cyangwa se akazegera kuruwa ruje eh, mu rwanda akamuha ayo- akabaha ayo makuru mm, yenda abo bana babasha kuboneka Um, mm, mbagarutseho rero bwana karekezi nk'iki kibazo cy'uyu mubyeyi hari icyo mwaba muzi hari ah, icyo yaba yara- yarabagejejeho mwagira icyo mutubwiraho
uwo mubyeyi yumva nta makuru yenda amenya neza ko yaba yarahageze ariko actually, like, nta- nta- ntago ntago tumufite n'abantu twakiriye Mhm.
ibyiza yatwegera dufite ibiro i kigali tukagira ibiro i kamembe no ku gisenyi Ah, ya- yatwegera ahamwegereye hamufasha hanyuma agafungura urwandiko rumwemerera gushakisha ni igihe kuko biragaragara neza yuko afite aderese zahaseka ko abana be bashobora kuba baraburiye bizamufasha kuko dufatanya na croix rouge mpuzamahanga yo muri congo na croix rouge mpuzamahanga yo zambia twakorana nabo hanyuma bakadushakira kureba niba koko aba bana babo bafite muri bazi zidone zabo hanyuma tukazabahuza cyangwa se tukamuha amakuru ashoboka twabona ye ndibwira ko n'ababa bari muri zambia baba bazi iyo nkambi y'abafaransa sinzi niba ikibaho cyangwa se niba eh, yarafunzwe ariko ababa barayibayemo cyangwa se ababa bafite amakuru eh, byafasha baramutse bayatanze Mm, eh, nda- reka mbe mbashimiye rero kuri icyo gikorwa Eh, mwumvise na jean de dieu icyo yavuze abashima sinzi niba hari icyo mwabivugaho mbere y'uko nkomeza nkakira abandi badutegereje
turabashimiye cyane rero twebwe turamushimiye kuba hari abantu bazirikana ko ibikorwa dukora bifite akamaro kandi kuko bifite akamaro cyane kuko iyo nk'umuntu wabuze umuryango we awubonye nyuma y'imyaka makumyabiri ni igikorwa gikomeye cyane ni ikintu gikora ku mutima kongera kubona abana bo nyuma y'igihe kirekire cyane cyane ko nk'ubu dufite abana n'ubu ngubu tugikurikirana eh, baburanye
Eh, telefone igihe kirekire nta mazi
telefone ya amazina yabo Mhm.
Alo?
telefone yawe irimo iracika sinzi niba ari ukubera ahantu waba wicaye wareba Eh.
eh, irimo ira- iragenda icika amagambo amwe yaducitse
Ukeka.
Ye- nakongera nkasubiramo ubu mushobora kunyumva noneho ye turakumva ubu ngubu rwose biravuga neza
Eh, murakoze Mm.
Eh, nari mvuze nti dufite abana benshi bose babuze imiryango yabo bagiye ba- batoragurwa cyangwa se bakaba nta mubyeyi azi nta muntu n'umwe azi Eh, turabafasha dufite amafoto yabo hari igihe abana baza bakavuga bati se nta mubyeyi wanjye murabona ese mwankorera iki kugira ngo nongere mpuzwe nawe cyangwa se eh, ha- niba hari andi makuru mashyashya yashoboye kubona tukaba twayaheraho twongera gushakisha iyo serivisi rwose abantu bayizirikana ndamushimiye jean de Dieu.
Ye. reka twakire na abel abel uranyumva ndakumva
ye wiriwe urahagana hehe ndi garifarama Mhm. nuko mwiriwe mutese
twiriwe amahoro nuko nuko Iki- Mhm.
ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo Nu- ni ni- ni ukubaza gatoya hama nongere ntekereze Mm.
Re- nariko nda- nashaka kubabaza Mm.
hari abo usanga kenshi usanga ba- ababyeyi babo babataye ugasanga imiryango yacwanye nk'u- nk'u- nka mama wiwe umugabo papa w'umwana yirukanye mama wiwe ugaca usanga umwana arabuze iyo aza n'iyo apfa none iyo iyo kuba ruje ibimenya gute mu gihe ko mbona hariho amakarito usanga kuba ruje itarimwo canke ibihugu usanga idateye imbere cane mugabo iwacu i burundi yo nabonye begereye abanyagihugu benshi Mhm.
hama ca- ca kabiri jewe kuko nihereye ko nka jewe jewe nta mubyeyi n'umwe nakuze mbona mugabo nta iyo kuba ruzi nayimenye maze kumara unive- kantuzenye segondere nakuze ata muntu n'umwe afasha Eh, yumva iyo ntakerebuka n'ishuri ntajya nari kwiga ahumva ni bose ntibabafa- ntibabafasha ngo babamenye urumva biragoye hari aho usanga badashika Mhm. wari uri mu muryango w'aba ah, abantu bo mu muryango wanyu cyangwa n'abandi bantu bakureze nari nibana je jenyene mama apfuye naciye nkuba mu nzu ya jenyene bene wacu biga mu masegonderi biga babayo Mhm. U- u- ntabwo ntabwo wari ufite papa wawe mama wawe nawe yitaba imana
papa wanje yapfuye muri nonani sisi Mhm.
mama nawe acapfa muri bibiri na gatanu Mm. Usigara- usigara uri umwana Papa.
wenyine wirera sigara ndi uwo mwana mugabo nagize imana mama acapfa maze kugera mu wa gatandatu Mhm.
primaire Mm.
nca mbona rero kubandanya ubuzima nyene nta kuba ruje yigeze imfasha nta shirahamwe na rimwe numva ngo internationale yigeze rimfasha no kw'ishure nari nda kurimisha amatongo nkarinda akaba ariyo amfasha ku- kugira ngo urihe amashuri Eh, kugira amare amashuri Mm. hari turumuna twawe se ubwo wari ufite aho ngaho natwo bitagaho cyangwa wari Eh, wenyine bene wa- bene wacu umva bamwe bari tanzaniya mu nkambi urumva uwundi nawe yari akiri ku ishuri Mhm.
Eh, navyo bamfasha pe Mhm. ni uko kuba utarifashishije ni uko utari uzi ko bahari cyangwa ni uko uti- uti- utabi- utabimenye noneho wowe ukatangira kwirwanaho
Jeni, ni uko ntabimenye urumva hari aho usanga badashika mugabo nk'ibujumbura maze kugira i bujumbura nabonye amakaritsiye yose kuba ruzirimwo abagize amasanganya barabafasha Mhm.
abaya babuze ababo bakabahamba urumva ibyo nabibonye ngeze mu gisagara mugabo mu mitumba ruguru ayaho usanga batari Mhm.
Eh, niyo ngorane abantu rero benshi bahura nayo mugabo gusa irafasha vrema Mhm.
ego Ye. Ye, ubu ndumva wanyuze mu buzima bushaririye ariko ndumva warabashije kubyikuramo ukaba umaze kuba umugabo umuntu yagushimira ubwo butwari ubundi ubundi ubundi umutangazamakuru nko bawe nkore- nkora kuri televiziyo online ndo- ndakomeye cane urakomeye cyane ni uko rwose da- da- reka- reka tuguhe amashyi hubwo
ego ndumva wa- wirwanyeho ubwo bivuze ko niba ushobora kugera ku kintu nk'icyo ukabasha kwirwanaho ukirera ugakura ukabasha kuba umugabo ugakora akazi nk'ako undi muntu wese yakora kandi yirihiye amashuri ndibwira ko n'abandi bana nabo bagufatiraho urugero jewe ubu u- aho ngeze na- naraciye mu bintu byinshi numva ni ibintu by'ini biogarafi yanjye ni ndende naraciye no muri politike Mhm.
ndakorera icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu burya n'inzira namurinda umutekano mugabo byaraheze umva ubu nanje na- narabonye ko politike ataco imaze
ni ukuyirekera aba- abayizi abayizi twe dukora imyuga yacu twe tarazi nyinshi cane yego dushobora gukora mu bihugu byinshi Eh, ntabwo buri wese yaba umunyapolitiki oya si Mm.
nziza yego Mm.
rwose ngushimire cyane abel kuba uduhamagaye kandi ah, ukaba u- udusangije kuri ibyo bitekerezo n'ubuzima bwawe ndagushimiye cyane jewe je nama iminsi yose nama ku murongo ngaha Mhm. nuko yego nanjye ndabashimiye nuko nuko Ye, ukome- ugira ibihe byiza rero namwe Ye.
za twese radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire na daniel daniel daniel turi kumwe telefoni ye iracitse mutwihanganira amatelefoni arimo kugenda nabi hamwe aracika andi ntabwo acamo neza andi ntavuga neza ariko turakomeza Um, bwana karekezi mwari mwumvise aberi uh, sinzi niba hari nk'inama yenda mwatanga muhereye ku byo avuze uh, mu buryo abana bashobora kwifashisha nubwo atari ibyerekeranye no no gufasha abana batandukanye n'ababo we n'imfubyi ariko niba hari inama mwa- mwatanga muri rusange
Eh, ubundi biterwa na porogaramu ya buri kuba bafasha kwiga mu mashuri biterwa na gahunda ya buri komite ya buri gihugu ariko dukorana na
niko se kuba ruje muri tanzania cyangwa se kuba ruje y'u rwanda reka nkubwire rero biterwa na gahunda bafite mu buryo bafasha abana reka twongere tu- reka twongere tuguhamagara aha rubanza telefoni yawe irimo gucikagurika sinzi niba ari umurongo umeze nabi cyangwa niba ari rezo Okay.
iri- aho ngaho iwanyu cyangwa niba ikibazo kiri ku ruhande Eh, rwacu mwongere nka- Eh, reka twongere tuguhamagare
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
twongere tubahe ikaze rero kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku byerekeranye no guhuza imiryango yatatanye cyangwa se yatanyijwe na- n'ibiza cyangwa se ah, imidugararo abana bagatandukana n'ababyeyi Eh, felix karekezi rero wo mu muryango mpuzamahanga utabara imbabare seyiseyeri mu rwanda agarutse ku murongo telefoni irimo iragenda icika ariko ndibwira ko noneho utwumva neza
eee ndimo ndabumva neza na I- ye Ah, twari turimo kuvuga ku byerekeranye na aberi umwana w'imfubyi uvuga ati jye sinigeze menya kuruwa ruje nayibonye ngeze mu gisagara yabonye ngeze mu mujyi wa bujumbura ariko ntiyigeze ayibona aho yari atuye ntabwo yigeze abasha kugira uwo yiyambaza ngo amufashe yavuze ko yirwanyeho nabyo ni igikorwa cyiza kuba yarabashije kugira icyo yigezaho noneho nakubazaga nti inama cyangwa se i- i- impanuro waha ah, aba- abadukurikiye nk'abo bana b'imfubyi cyangwa se n'undi waba waba afite ikibazo uburyo ashobora kugera kuri croix rouge
ni byo kuko hari abantu benshi batajya bashobora kumenya ibyo kuba ruje ikora ubutabazi yafasha ariko ubundi mpereye ku byo yaravuze kuba ruje eh, ifasha eh, mu- biterwa na gahunda ya buri gihugu kuko buri gihugu ibihugu byinshi byo muri afurika ndetse no ha- no hanze n'i burayi no muri za australia haba hari kuba ruje nasiyonari iyo kuba ruje nasiyonari niyo ifasha ibintu bitandukanye ikaba yafasha abana b'imfubyi nko kubarihira amashuri biterwa na gahunda cyangwa se porogaramu buri gihugu cyangwa se buri komite ya croix rouge ifite natwe nka hano mu rwanda twarabikoze kuko hari abana twamara guhuza n'imiryango nko mu gihe cya nyuma y'intambara kenshi uko imiryango abo bana babaga batishoboye twabafashaga kubishyura amashuri cyangwa se tugafata imiryango yabo kwiteza imbere dutanga nk'i- nk'amatungo magufi kugira ngo bashobore kwiteza imbere ibyo ni biterwa na gahunda na porogaramu ihari ariko hari ibintu byinshi kurabo bishobora gukora Eh, nshingiye kuri iyi gahunda rero twari turimo yo irebana no guhuza imiryango ndabizi ko hari abantu benshi batajya bamenya yuko kuraruje yabafasha kuko hari nk'umumama duherutse guhuza n'umuryango we yari amaze imyaka irenga makumyabiri n'ibiri mu rwanda ariko atazi umuryango w'ahantu uherereye sinzi rero ngo ukuntu rimwe yaganiriye n'umuntu aramubwira ati ariko wegere kuri ruje yagufasha hari abantu benshi bataramenya iyo nkuru ko kuruwa ruje ishobora kugufasha guhuza n'umuryango wawe mu gihe mwaba mwaranguranye murakoze Mhm. Eh, ubwo rero ni ukuvuga ko umuntu afite ikibazo yagombye guhaguruka akaba ariwe ufata iya mbere kugira ngo ajye gushakisha naho ubundi mwe ntabwo mushobora kumusanga iwe ntimwamenye niba afite n'ibibazo
yego rwose ntabwo twabimenya Eh, agomba kuza kutureba akegera ibiro byacu hano ku kigali cyangwa igisenyi cyangwa i kamembe nta kibazo turabakira abantu bose cyane cyane iyo afite amakuru ahagije umuntu yaheraho ashakisha umuntu we ariko aha ndagira ngo mvuge akantu gatoya hari nk'ubwo usanga umubyeyi aza akavuga ati umwana wanjye yewe wenda ntuye mu murenge uyu n'uyu wa nyamata nk'ibugesera cyangwa se ntuye mu ruhango umwana wanjye yagiye i kigali agiye gushakisha akazi none ntiyagarutse mwamunshakiye nk'aho ngaho mugira inama yo kwegera inzego z'ubuyobozi akegera polisi cyangwa se umurenge akeka ko umwana we yaba yaragiyemo akaba ari kubabigenza kuko twe duhuza abantu cyangwa se dushakisha imiryango y'abantu baburanye bitewe n'imidugararo n'ibiza cyangwa se intambara mu mu bihugu duturanye cyangwa se mu gihugu hagati Mhm. yumva ntibyaba byoroshye kujya gushakisha umwana mu mujyi wa kigali cyangwa mu wundi mujyi ngo yabu- umushakishe umenye aho aho aherereye na- n'aho akora mu rugo cyangwa se hari n'ushobora kugenda akajya gukora mu mu mifuka
Eh, eh, nabyo birashoboka ariko Eh, twakire na fidele ku murongo wa telefone fidele uranyumva
yego ndayumva cyane mbaje kubara mu gihugu cy'amerika yewe uri burahagana hehe
ngenda ahitwa karemi ni muri provinsi ya tanganyika muri Tan- tanganyika okay
uri muri kongo yaranezwa rusange ehe Udu- udukurikira kuri interineti cyangwa uri kuma kudukurikira ku- kuri kuri fm
ok ngiye kubakurikirana gusa kuri facebook kuko hano fm ntabwo tuyifata na interineti turi amakonegisiyo make bumwe n'ubushobozi bukeya ntabwo biba bikunda Ah, ye no urakoze kuduhamagara ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, na- ni igihe nari ufite igitekerezo kandi ikagira n'ikibazo yego
Eh, icya mbere nagira ngo ndaze kuko twebwe ubwoko bw'abitwa abanyamurenge mu bice mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu harabaye intambara murayizi icyo benshi bakunze kwita ngo ni kuko mu muhanda wacu wo mu cyaro mu karere ka nyabugogo abantu benshi abana babo bagenda amateka bajyanwa tanzaniya n'impunzi babandi boko bari bahanganye b'ababembe hagenda abana barera mirongo itatu Ah, kuri ubu ngubu hari amaze kuboneka bake bake n'umwaka ushize eh, mu kwezi kwa cyenda habonetse undi mwana umwe amaze imyaka arenga makumyabiri naba atabana n'ababyeyi aza kuboneka muri ya nkambi y'u burundi ariko avuye muri tanzaniya Eh, nkagira ngo mbaze ese kuko abana bacu kuko twagerageje kusabisha henshi muri ino leta yacu nubwo idakunze kutwumva ntibagira icyo badusubirira nagira ngo mbaze ese abana bacu kuko ha- twaba twigira icyizere y'uko tuzagira abadufasha bakaboneka kuko tumaze no gucika intege abenshi uko n'abagore babo baragiye ubu hagenda haboneka umwe umwe dutanze amafaranga menshi twebwe tukikorera iperereza ry'abaturage Eh, nagira ngo mbaze icyo kibazo hanyuma rero nkajya no kuterera nyuma mvuga nti rwose mugerageze mwebwe abadukuriye kugira ngo mutahugire mu mahanga twese n'ayandi moko n'abandi bose bameze nk'uko bafite ibyo bibazo byo kubura abana kugira ngo uwo muryango uhabwe ubushobozi bwose bufatika kugira ngo ugere ahantu hose hagiye haba ibibazo maze abantu bose baburanye n'abana babo babashe kubaronka murakoze rero muze kunyishyura kuri icyo kibazo Ye, urasha- uraguma ku murongo noneho ubwo niba utabasha kutwumva uh, ku- kuri radiyo Bu- bugumyeho abanza gusubiza yego nibyo byiza Ye, nibyo byiza ndagomba ku murongo ukomeye yego uretse m- reka mbwire abo ku buhanga bw'ibyuma ye felix n- munsubirize fidele uyu nguyu ah, niba hari inama mwamuha ku byerekeranye n'uburyo bakorana na croix rouge yo muri tanzania kugira ngo babashe yenda kubona bariya bana bamaze igihe kirekire barajyanywe n'izindi mpunzi
Eh, birashoboka cyane yegereye kuruwa ruje ya tanzania yamufasha aka- bakamubabwira ikibazo cye rwose bamufasha kuko kuko aho umwana aherereye hose uramushakisha kandi hari igihe usanga n'ubu hari abana kuruwa ruje iba yaragiye yandika ikaba ibafite muri baze de done zabo ya-
Mm, telefone irongeye usanga iracitse ari kuruwa ruje y'u Burundi yarabafite Mhm.
Halo?
Ye- yari n'imicikagurika ndumva bavuga ko ah, muri base de données cyangwa se ahantu mu- ahantu mukusanyiriza ah, amakuru Eh, amakuru eh, baba barimo noneho ubegereye bakaba bashobora kureba niba uwo mwana cyangwa se ah, baba hari ikintu bazi cyerekeranye n'aho aherereye
Eh, turabikora rwose pe yakwegera kuruwaruje ya tanzania wamufasha hari kuruwaruje ya tanzania irahari hari na na ofisi ya komite ya mpuzamahanga ya kuruwaruje bamufasha aho umwana yaba aherereye hose kuko n'ubu n'abana bafite ababyeyi bagiye i burayi bakaba bari mu bihugu bitandukanye zirabafasha haba muri australia aho yaba ari hose ku isi kuruwaruje zirakorana zifite eh, umurongo wa inter- interinete webusayiti duhuriraho tugahana amakuru cyangwa se tukandikirana mu buryo busanzwe nta kibazo bamufasha Mm. fidele u- ura- urumvise igisubizo baguhaye Mwa- mwari mwaragerageje kwegera croix rouge muri tanzania yego murakoze cyane rwose gusa hari abana bamwe bagiye bakiri bato bataramenya ubwenge sinzi ko bashobora kuboneka umwirondoro wabo n'abavuzi bagize andi mazina mashyashya rwose biragoye
ibyo ari byo byose muzagerageze muzagerageze mushobora gusanga hari ababyeyi babazi
yego reka tugerageze wenda tuziturire sesere gusa nyine turamaze gucika intege murakoze cyane rwose oya ntimugacike intege mujye mukomeza urakoze cyane yego mwese rwose imana yagize twakire na benjamin benjamin Yego, ndabumva wiriwe neza
wiriwe neza urahagana he
ndi burundi gitega Mm. Ye, gitega hari Yego.
n'undi mugenzi wawe umaze kuduhamagara ari gitega
yego nuko Um, hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa ni ni intererano ushaka gutanga
ni ikibazo Mhm.
eh, nagomba kubanza ndambutse umutumire Mm, narakumva
Eh, iki- ikibazo cyanjye ni ku byerekeye abana bashobora gufata prise en charge biba- baba babakiriye gute umuntu ashobora kubaronka gute ko na je ndi umwe mu bagize ico kibazo
Mm, gute Jewe waburanye naba- n'ababyeyi ababyeyi banje namenye mama wenyine nabo bavuga ko ava mu buganda Mhm.
ariko papa ntawe ntabwo nigeze ndamubona kuko na mama yari arwaye yari afite ikibazo cyo mu mutwe yarwaye mu mutwe Mhm.
rero akaba yari yaje mu ishengero ry'abangirikane i matana i bururi ni- niho urumva mama yavukiye mugabo yavutse ku muganda Mhm.
niko kure yo kutamenya umuryango wanjye Mhm.
rero mpava eh, ishengero iranjyana mu mu irerero rya sos igitega niho na- nashoboye kuba Mhm.
kugeza n'aya manga urumva sindigera amenya umuryango wa papa wanjye cyangwa wa mama wanjye wava mu muganda
Mhm.
rero icyo nagomba kumubaza kanini nagomba kubaza ngene bashobora ku k'iyo fesiberi ishobora kuba i- iri mu bihugu byose cyangwa yoba iri i rwanda gusa
Mhm.
hama ashobore no ku- no kumbwira ngene byoshobora kugenda kugira ngo umuntu ashobore kuyitura ashobore ashobore no kumenya umuryango nge- ngene bigenda ko byagenda koko Mhm.
nicyo kibazo nagomba kubaza murakoze Eh, urakoze nawe benjamin U- uri- udukurikiye kuri telefone cyangwa aha gitega muratwumva
igitega turabumva ku mirongo ya shotuweve mu bubundi kuri telefoni Eh, ah, nta tu- urashaka tukugumisheho ubanze wumve igisubizo cyangwa E- ego mwungumisheho numvize igisubizo nta kibazo okay sawa urakoze gu- bugumyeho rero
ego murakarama Eh, Fe- mm, felix nsubiriza benjamin niba iki kibazo cye yego ntikijyana n'ibyo mukora mwebwe hariya mu rwanda ariko ah, ndumva yifuza kumenya amakuru y'icyo yakora kugira ngo niba hari uburyo bashobora kumufasha kumenya ababyeyi be
yakwegera kuruwa ruje y'i Burundi irahari hari abantu bitwa abakorerabushake kenshi bakunze kuba bari mu mu ntara zose yabegera bakamufasha ndumva ari umuntu ukuze watanga amakuru ashoboka kandi usibye n'ibyo eh, ikindi dukora kuruwa ruje ishobora kuguha ubu butumwa ukandika ikete akandikira aho akeka ko abavandimwe baba bari cyangwa se agafungura formulaire ya- yerekana umuryango ashakisha nabyo birashoboka Mhm. Ah, ndakeka ntari iyo orferi nayo aho in- in- icyo kigo cy'imfubyi yarerewemo nabo bashobora kuba bafite baba bafite amakuru y'umuntu wamuzanye bashobora kumuha amakuru ahagije Mm, yamufasha kuba yashakisha umuryango we mm. Yeah. benjamin wabyumvise benjamin
wi wabyumvise wumvise ko kuruwa ruje no mu burundi ihari hari n'uwavuze ko yayibonye mu gisagara atari azi ko i- ibaho
ego wabyumvise N'aba- Sawa n'abakorerabushake mura- sawa murakoze na sos yoyo sos iro ry'imfubyi ntaryo ntiryo ryashoboye kumenya n'ukuri abana Aba- ba- n'abana benshi bata- bashoboye kuba batamenyeye ababyeyi babo kuko navuze ko nazanywe n'ishengero ry'abangikane ry'i matana ariko n'iryo shengero naryo rishobora kuba rifite ahantu ryandika abana ryagiye rishyira mu bigo by'imfubyi naho ntiwananirwa ntiwareka kujya kubegera ngo ubabaze bashobora kuba bafitemo narababajije bavuze ko mama yari afite uburwayi bwo mu mutwe ariko kuko bamwakiye gutyo umusenyeri yitwa sindamuka niwe yashoboye kwakira mama wanjye ashobora kumwigisha kuko yari azi yuko ari imfubyi nawe nyine kuko wose wiwe yaciye asubira iwabo i buganda yego niko niko byagenze nayo jewe urumva na jambi yayiko nyene agwaye ntiyashoboye kumbara papa w'iwanje
yego ntuzacike intege ibyo ari byo byose uzakomeze ugerageze ushobora gusanga nk'abo bo mu idini cyangwa se uwo musenyeri wamwakiriye ashobora kuba hari abandi bantu yari azi bari bazi mama wawe ku buryo bashobora kuba yenda baguha amakuru ubu hari mushasha ntabwo akiriho sinamuka yarapfuye
ubwo sinzi ubwo yenda bazifashisha ibitabo ariko wakomeza ukagerageza nugira amahirwe bizacamo uzabona uzabasha kumenya amakuru y'umuryango
yego yesi akozwe byose n'imana ndazingira ibyo bikora yego rwose yego mugire umunsi mwiza na wikendi nziza kuri wadamirike yego namwe mukomera aho ngaho igitega dusohoreze inshuti zacu zose z'igitega
yego murakarama
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turakomeza rero tuganira ku byerekeranye no guhuza abana n'imiryango yabo ni ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatanu akenshi dukunze twahariye abagore cyangwa se abakobwa twongera kubahamagarira rwose kujya bitabira ikiganiro tuzi ko aribo akenshi bakunze guhura n'ibibazo byo kurera abana bonyine abagabo bahitanywe n'intambara bahitanywe n'impanuka cyangwa se n'ibindi biza bagerageza gukingira imiryango abagore bagasigara barera abana akaba ari nabo bagerageza kugenda babashakisha aho baba baherereye ubwo rero uwo tuganira ni felix karekezi akaba ari mu muryango mpuzamahanga ufasha guhuza abana n'imiryango baburanye CICR mu rwanda nagira ngo nkubaze gatoya amatelefoni ntarimo gucamo arimo aragenda acika abakunzi b'ijwi rya amerika barimo kuduhamagara birimo kugenda bicika nagira ngo nkubaze rero uburyo mukoresha kugira ngo muvugane n'abo ba n'imiryango cyangwa se n'abandi bantu bashobora kubaha amakuru ariko ubwo turabigarukaho mu kanya gatoya kubera ko ku buhanga bw'ibyuma babwiye ko telefoni ye nayo icitse naho mu kanya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu twihanganire rwose telefone ndabona zabaye ingorabahizi felix turi kumwe nanone
yego ndimo ndabumva rwose telefone ntago zatubaniye uyu munsi ni ikibazo gikomeye hano uretse ko ikirere cyacu ni cyiza ubwo sinzi uko bimeze hashobora kuba ari mu mirongo mu nsinga cyangwa hehe cyangwa se no ku ruhande rwanyu sinzi ko ikirere kimeze ariko ntabwo byifashe neza birashoboka noneho nayo ndimo nkubaza nti mukoresha ubuhe buryo bw'itumanaho haba mu kwandikirana mu kuvugana hagati yanyu ni ubuhe buryo mukoresha buborohera kugira ngo mushyikire ababyeyi cyangwa se abana bashakisha imiryango cyangwa se n'abandi mukorana kugira ngo mubashe nyine guhuriza hamwe ibikorwa byanyu bitume mugera ku ntego
hari uburyo dufite bita foto teresingi ni uburyo dukoresha amafoto kugira ngo nsubize gato ku mubyeyi wabajije wese ikibazo cy'abantu babura uburyo azana amafoto ye akayerekana tukaba twayatanga hakeka ko abana baburiye bivuze nk'urugero niba abana baburiye nko mu nkambi ayo mafoto tuyajyana mu nkambi nk'umuntu washoboye kuba yarababonye biba byoroshye cyane kuba yababona rwose birafasha ubundi buryo dukoresha ubwo bita ercm electronic red cross message ni uburyo bwa elegitoronike umuntu yandika ubutumwa hanyuma tukanamufotora dukoresha amatelefoni ya smartphone ariko ubu iyo poroje kuko hari uwo mushinga kuko ari pilote cyangwa se n'imbanzirizamushinga niko sinzi ko nabyita ni pilote iri hagati y'u rwanda na congo ubwo umuntu ufite umuvandimwe uri nka masisi cyangwa se uri muri teritwari ya karehe kuko ariho ariho twahereye kuko ariho bafite konegisiyo turamufasha akaba yakwandikira umuvandimwe we muri ino minsi twayitangiye vuba yatangiye mu mwaka ushize ku cyimbo birimo kugenda rwose abantu baragenda bongera kubona imiryango yabo nyuma y'imyaka myinshi cyane batabonana
ubwo rero ni ukuvuga ko bitanga icyizere ko umuntu yagombye gukomeza akagerageza agakora ibishoboka
yego rwose ni karibu turabakira ni karibu
twakire na Emmanuel ku murongo wa telefone Emmanuel wiriwe neza urahagana he ntabwo twumvise akarere ako ari ako ari ko twumvise mu majyaruguru yego urafite ikibazo cyangwa ni ikindi
twishimira ibikorwa bikorwa n'uwo muryango wa soyiseri yego
ariko hari icyo nshaka kubabaza nyine ndagira mbaze aba batumirwa mwatumiwe bayihagarariye abakoratoro bapfuye abo bahuje urabona ushobora gufata nk'umwana wenda urabuze ababyeyi be bose ukamuhuza wenda na bene nyina basigaye cyangwa bakuru be haba hari forowapu bakora cyangwa gukurikirana ngo bamenye ubuzima abo bantu bagiyemo ko butajya hanyuma y'ubwo babakuyemo
yego ni icyo kibazo cyonyine wari ufite
ubuze kubabwira waje no kuduha nimero iri itishyurwa kuri namba umuntu wenda yahamagara ashaka kujya n'ibindi yababaza
cyangwa ashaka kubifashisha urakoze cyane ndagushimiye cyane manweri felix ndumva noneho umurongo wanjye ari wo utangiye kugenda usubiramo ariko niba unyumva nsubiriza manweri kuri ibi bikorwa ashimira bya seyiseri ariko kandi niba binashoboka umuhe n'iyo nomero niba hariyo mugira umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abagereho
hari ikibazo yabajije niba bakora forowapu nyuma yo guhuza umwana n'umuryango we yaba ahujwe n'umubyeyi cyangwa se n'abavandimwe kuko hari igihe usanga ababyeyi batakiriho tukamuhuza n'umuryango we ariko haba hari ubushake bw'impande zombi yaba umwana agomba kwemera ko yemeye gukorana n'uwo muryango n'umubyeyi akemera ko yemeye kwakira uwo mwana seriseri rero cyangwa se komite mpuzamahanga ikintu ikora gusura uwo mwana inshuro zigeze kuri eshatu cyangwa enye mu gihe cya gatatu gihe cy'umwaka enye niba yarashoboye kwiyentegura cyangwa se kumenyera kubana n'abandi muri sosiyete ndetse yashoboye gusubira mu ishuri tugatanga inama cyangwa se ubundi bufasha bwashoboka tujya tubukora turabikurikirana rwose kuko natwe ntituba twifuza ko umwana tuzamujyana ugasanga nyuma ubuzima bwe bwabaye bubi ariko agomba kwemera ko abantu ntabwo banganya ubushobozi hari ubwo usanga umuryango agiyemo utishoboye cyane icyo gihe tubanza kumuha amakuru tukamubwira uko umuryango umeze umwana akajya yabyemeye neza ati rwose ndabyemeye nzemera kubana nabo n'aho waba atishoboye cyangwa se n'aho baba bishoboye nta kibazo hagomba ubushake bwa buri wese ikindi yarabajije niba dufite nimero ashobora guhamagaraho tukama inforomasiyo nayimuha nta kibazo gica no kuri radiyo rwanda ndumva ino minsi yajya gicaho ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu n'umunani zeru rimwe cumi n'icyenda
zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu n'umunani zeru rimwe cumi n'icyenda nizere ko ubwo Emmanuel yumvise n'undi wundi waba ayikeneye ku buryo yabasha kubaha amakuru cyangwa se no kubifashisha iki kibazo rero cya forowapu yavugaga ni ikibazo nanjye nari nibajije kugira ngo umenye niba umwana yarabashije kuguma mu muryango nta bandi bana nta bana bigeze mwegeze mushyira mu miryango ngo bongere bagaruke nanone ba bataye izo ngombwa bashyizemo
duhuza mu bantu tumaze guhuza n'imiryango yabo mu ngero ntazo turabo kuko umuryango ni umuryango gusa imbereka n'ubuyobozi ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukamumenya ko hari bakamenya ko umwana yatashye yageze mu gihugu abavuye aturutse hanze hanyuma tukamukurikirana niba hari ibintu by'ibanze bikenewe hari ubwo umwana aza nta mitiweli ababyeyi bashobora kumugurira tukaba twamufasha tukabikora ibyo turabikora hanyuma tukavugana n'ubuyobozi nabwo bukamenya ko umwana ahari ikindi hari ubwo usanga nk'umwana aje atazi nk'ikinyarwanda ugasanga aje avuga nk'iringara gusa cyangwa nk'igiswahili ibyo nabyo tugomba gukurikirana twamenya ko umwana yasubiye mu ishuri yashoboye kumenyera kwiga amasoko yo mu rwanda cyangwa se niba yarahuzemo gatoya hari abitabira kwiga imyuga ibyo nabyo turabikurikirana
none iyo urebye noneho nko muri rusange ikibazo cyangwa se ingorane inzitizi mwaba muhura nazo muri uwo murimo wo guhuza ababuranye n'ababo abana n'imiryango yabo ni izihe
inzitizi zo n'ibijya bivuga uretse ko zitaza gukomeza kuko hari igihe nk'umubyeyi aza ati mfite aya makuru umubyeyi aza akavuga ati wenda umwana ufite ntubuze tugeze nk'imari masisi kurusha u rwanda iyo teritwari nini kurusha u rwanda rero nk'iyo adafite aderese zuzuye ibyo biratugora kuba twamubonera mu muryango cyangwa kuba twabona izi ndwara nazo tujya duhura nazo igihe umubyeyi ashobora kuza ati igihugu cyanjye ashobora kuhaherera n'aha amakuru ndayafite ariko mu by'ukuri amakuru yarayahawe n'undi muntu ariko byagiye bikunda kubaho ko hari n'igihe ndavuga ati umwana wanjye ndamwibuka bambwiye ko yabaga muri iyo ferina nyamara wasanga hari abana ugasanga bose abarimu baba mu miryango yabo ibyo ni ibintu bidakunze kubaho ariko nabyo birashoboka
muri make icyo ushaka kutubwira uratubwira ko ingorane muhura nazo cyane telefone iragenda icikagurika ko ari nk'abantu bashobora kuba badafite aderese nyayo umuntu ashobora gushakiraho abantu cyangwa se n'abadafite amakuru ahagije yatuma mubasha kubafasha nabyumva hanyuma si ubwo mubigenza gute nyine nk'umubyeyi yaje ni iki mumusaba kugira ngo abagaragarize ko kuko umwana ari uwe
igihe umubyeyi aje akakuzuza foromere ibi byaduhaye turabibika dufite amaseriveri cyangwa se ibyuma tubikamo ibintu byose by'abashakisha imiryango hanyuma tutamubona ntabwo tubifunga kugeza igihe tuzamubonera gukora iyo tugize amahirwe akazana amakuru mashyashya turongera tukayaheraho tujya gushakisha uwo muryango
ye bivuze ko n'undi wese hari za pubulisite ze mujya mukora cyangwa kugira ngo mwumvikanishe mugaragaze umwana ushakisha cyangwa se umubyeyi ushakisha umwana hari ahantu ashobora gusanga ayo makuru ngo abone avuga ati iriya foto uriya mwana ndumva amuzi cyangwa se niyumva izina ry'umubyeyi cyangwa iry'umwana amenye ko hari aho yigeze kubana nawe yenda mu nkambi cyangwa barigeze guturana hari ahantu umuntu ashobora kubona ayo makuru y'umuntu ushakisha cyangwa ushakishwa hanyuma akabasha cyangwa se kugira ngo namwe aborohereze kubona uburyo bwo guhuza abo ngabo baba baraburanye
zirahari umuntu akeka ko umwana we yaguze akavuga ati mwandebera ko umwana feseri yaba yaguze byinshi rwose yaza akarebamo nta kibazo indi ngorane tujya duhura nayo hari igihe usanga umwana baramutaye cyangwa se yarahunganye n'abantu batamuzi bakaba batazi amazina ye akiri muto afite nk'imyaka itatu cyangwa ine atazi n'ay'ababyeyi ibyo nazo ni zimwe mu ngorane tujya duhura nazo ko bisaba yuko uwo mwana tumubika tukabika n'amafoto ye tumushakisha tumuzi amakuru kugeza byo tuba ni zimwe mu ngorane tujya duhura nazo turagerageza
ndabona rwose telefoni iravuga ariko igacika cyane niba bishoboka wadusubiramo neza ahantu aho nyine bashobora kubona izo za inforomasiyo cyangwa se ayo makuru ntabwo nabashije kubyumva ndibwira ko n'abandi batabyumvise
bashobora kuza ku biro bya seyiseri kigali hari ibyo bitabo bashobora kwegera kuruwa ruje y'u rwanda mu biro bishinzwe guhuza imiryango naho ibyo bitabo birahari hanyuma bashobora no kwegera ibiro bya kuruwa ruje y'u rwanda i kamembe cyangwa i rusizi naho bakwifashisha ayo mafoto ahari bakareba ko amafoto y'abana barimo baba babazi
ye noneho ndabona tugenda tugana ku musozo nagira ngo niba hari nk'inama cyangwa se ikintu wabwira abatwumva muri uyu mwanya mu buryo yenda bwarushaho gufasha ibikorwa byanyu kwihuta cyangwa se kugera ku ntego mube mwabivuga mwagira icyo mubabwira
icyo nabwira urimo kudutega amatwi umuntu waba ufite icyo kibazo cy'uko yabuze umuryango cyangwa se yaba afite icyo kibazo cy'uko yabuze umwana cyangwa se umwana uvuga ati umuryango wanjye sinzi ahantu uherereye ni karibu amarembo arafunguye muri kuruwa ruje y'u rwanda na komite mpuzamahanga ya kuruwa ruje komite mpuzamahanga ya kuruwa ruje ikorera mu kiyovu i kigali kuruwa ruje y'u rwanda ikorera hafi ya za rwanda egisi abantu benshi barahazi hanyuma yabegera tukamufasha rwose amarembo arafunguye ni karibu yego urakoze cyane rwose reka ngushimire felix karekezi ushinzwe gahunda yo guhuza imiryango yaburanye muri komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare seyiseri mu rwanda ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo mbasaba gukomeza kutwihanganira kuko amatelefoni muri kino gihe ameze nabi cyane ariko ndumva inforomasiyo cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi bubagejejeho nkaba nizera ko imirimo yanyu izarushaho kugenda neza nabo kandi ko bazabasha kubana abo baburanye urakoze cyane
murakoze cyane murakoze
radiyo ijwi ry'amerika rero reka tubasigire aka karirimbo indirimbo ya francois ngarambe ati umwana ni umukungu
naramubohonye ndamutangarira yarandehebye ndamwunamira ansekeye ndamuterura ndamudabagiza umwana mwana we yaransabye sinamwima sanga ari umuntu wo gukorera ari umuntu wo kubaha umwana mwana we nasanze koko ari umutware boza ibirenge bagasiga amavuta bagasokoza umusatsi nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera umwana yakeye ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amazi ibiyaga bikibirindura umwana